hi guys welcome back to another OGs guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people hmm, today video is about Alao Malaika and MC Oluomo and to Sindodo for those of una wey be say una no to Sikiratu Sikira to Sindodo now one of the Yoruba actress wey be say she dey act Yoruba movie and those of una wey be say una no know Malaika. Malaika na Yoruba Fuji musician and MC Oluomo na former oga of Agberu for Lagos State my people. Hmm. My people una know say before eh, MC Oluomo don go friend to Sindodo wey be say to Sindodo dey go out with MC Oluomo wey come dump Alao Malaika that time because Alao Malaika never make come. And now, now, my people, after everything will be saying no go well with MC Oluomo and Sikiratu Sindodo, Sikiratu Sindodo can go back to Alao Malaika, which Alao Malaika and Sikiratu Sindodo can continue to date each other for long. My people recently again, oh, hmm, Blasidi Sikiratu Sindodo, he just won't cause wahala among these two men now Sikiratu Sinodo can still go back to MC Oloma wey be say one video they go viral all over the social media They go viral all over the social media wey be say to Sinodo and MC Oluomo dey inside the video wey MC Oluomo dey spray to Sindodo money wey be say MC Oluomo dey talk say he no care Many people carry the video go far MC Oluomo continue to the chill inside that video with to Sinodo and now alao malaka come across the video say ah before mc oluomo go fit talk say he no care say eh, make dem carry the video go far that means dey na him na he dey talk to right now malaka come talk say sikiratu sindodo na na him fair dey date sikiratu sindodo sikiratu sindodo leave am because he na upcoming yoruba musician that time wey be say he never blow He come leave am to go out with mc oluomo dem and now now mc oluomo kick am comot come dey carry another woman dey dey no even know the value of her she come still come back to come beg and she in come that time in don already blow in come accept Sikiratu Sindodo and now Sikiratu Sindodo come still dey go out with mc oluomo he say na this one na is going to be another big wahala because when sikira to sindodo uh, eh, wey be say her heart broke the eh, way she get broken heart wey be say they break her heart into pieces when i say breaking of heart we say where she no even expect where no even expect it e go break her heart break her heart and like like him im come accept to Sidodo back wey be say e the day date to Sidodo at the end of the day na like this to Sidodo wan call say pair back now now MC Oluomo now Olalose MC Oluomo, he like women. Like all most of the women wey be say dem dey for inside that Yoruba movie industry. Um, many women wey be say MC Oluomo don go out with finish. MC Oluomo so your eyes no dey reach one place. Nothing dey reach MC Oluomo. He dey like to continue to dey chop different kind of food. He no like to dey concentrate on one. He go like to eat here, eat there, eat here, eat there. That's so MC Oluomo lifestyle be. Right now, now Sikiratu Sinodo, they let MC Oluomo, eh, eh Sikiratu Sinodo now, it now don cause wahala between Malaika and MC Oluomo because Malaika feel say he he continue to dey date this to Sinodo, I will allow Malaika get Malaika get wife for house. Malaika say why he never see marry Sikiratu Sinodo because he dey doubt Sikiratu Sinodo say what is Sikiratu Sinodo fit do well he no get money definitely if he marry abasi don already make I will be say everybody don't hear music he like me say she go see do times ten that is why malaika dey take im time dey go out with her dem dey date e dey celebrate her if e get birthday all those things but e never marry her put for house but e dey very very shocking say your own ex you go see appear inside video with her wey go dey spray you money like go dey dance together why the head go cause dey talk say he no care o oh, make dem carry the video go give blogger dem don't care dem don't care ha because the way he know say he know say a lot of people go carry the video go social media But like i go come across the video e go watch the video wetin big wan call her sikiratu sinodo be sikiratu sinodo no be small pikin no be sikiratu sinodo be again sikiratu sinodo na person wey be say she don mature her daughter don grow and she no go continue to dey use two men and dey lack each other every time e no make sense my like na person wey be say get real love for sikiratu sinodo my like i fit get wife for house But my life can before I get wife, the a friend, they date Ricardo do for a long time. And see, can see no no? That person will be say, anywhere will be say the forgiver here. When she say that man give her something today, he go wrong go be the He go down by like her. Let them not break her heart, come out for dear. Will be say the person don't see another woman. She, she can't go use uh, eh, Malika to take whole body. My advice be say for Malika be say, since we be say my like herself don't get wife, no be say na only one wife My Malika get for us. He e get like two women for house. Make Malika just concentrate on all those women Maybe like I no just come the give itself. uh, eh, heart attack over Sikiratu Sidodo because this Sikiratu Sidodo her eyes no be like one stable place at all. Her eyes just dey up up like this. If last year her eyes every time na up up like the day. And that kind of person will be say her eyes dey always stay up. You know if fit stay with one man and MC Oluomo now he continue to they use igbo latin they destroy many many people relationship because this MC Oluomo many of the Yoruba actors so be say many same dey husband house wey MC Oluomo don use him uh, some money to take deceive where be say don go out with them and now Sikiratu Sinodo even when they show inside the video where if e dey enjoy the cheat, they go with MC Oluomo immediately come notice say dem dey video her body con dey stubborn where MC Oluomo con the talk say eh, eh, make dem wan carry the video go give blogger make they go give blogger say he look care he look care before you go talk say the work out video go give blogger because dem know say eh sikandar sidodo dey relationship with malaika and if you continue to dey treat malaika this way wey be say malaika trust you love you they show you love they e show you they e go out with you and they accept you after you offend them when you dump am go meet another man you beg for forgiveness forgive you you can't still continue to they do the same thing malaika no go fit marry you like that Malaika na person wey be say e lead somebody wey be say e dey honest. We know say Malaika na Muslim. And Malaika ready wey be say he marry many wives. wetin be go tell malaka be say concentrate on your wife This secret to see no way dey so since wey be say secret to see no never marry you how you take sure say na only mc no but secret to see no dey go out with how you take even sure because this secret to see no no be like wey be say na only mc no but like she dey go out her face like when dey go out with different sugar daddy wey be say that they that they pay her bills we don't say she sef dey work o oh. she dey work but this secret to see sinodo the video wey be say we see together we wey we see her together with mc oluomo She show say eh that secret to sinodo no be only mc oluomo they go out with so if malaika want because of that one dey fight mc oluomo then it don't make sense because mc oluomo no fall secret to see sinodo e no force her na secret to see no na e use abide, they take stand for there wey they spray her money they hold her they dance together with her so if she knows that she really dey really serious relationship with Malika, then she no need to dey stand for front of mc because they dance that dance so they go the whole her waist even this person did there Coco zara did there that sarah did there that day when we say that they spray her this spray wey they they dance together dey vigila dey dey dey dey praise mc oluomo and Sikiratu Sidodo together at the same time and Sikiratu Sidodo you know say the way mc oluomo take break your heart there you know say mc oluomo get wives last week get belly side chick say mc oluomo im eyes no dey one place na still that kind person we know say malaika no go fit dey give you all the money wey you want because na malaika na person wey be say e position e dey sing e still get your money but money no reach mc oluomo money because money una know how many people wey dey deliver money for mc oluomo e dey a lot of money wey be say mc oluomo dey make for that he transport uh, this oga agbero wey be say he be that is why sikiradu do if he break uh, broke little bit like this he go just go meet mc oluomo because he know say uh, eh, mc oluomo place she go fit get little things to take hold herself She don't know say that video will come out at all. Eh, Sikram she don't know say that video will leak come social media. We go come bring quarrel between Malika and MC Oluomo. And Malika, you need to apply wisdom because you don't go feel how many people may you want fight over She don't Sikram she don't know. when you dump you go the friends go out with Malika, uh, eh, go out with MC Oluomo. Now that person wey be say you say you forgive you forgive and you feel say you no go still go back to the same thing wey you don't first do He go still go back go do the same thing wey be say she don fair do that is what you need to know so how many men na you wan continue to dey fight you wan tell me say na only mc olomo na e sikiratu no dey go out with my people as come across the news na just make i carry am come here to come share am with una all right my people make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on our way next time bye guys catch my next video bye guys.